iri ni ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mwiriwe nshuti muduteze amatwi muri kumwe na fideni yo ngabo na tomasi kamyirindi tubahaye ikaze rero mu biganiro vyacu hatari habi kuko igihugu gifite ubushobozi bwo kwishyura batubwiye kuki igihugu gishobora gufata umwenda
uwo ni bashaga bernard umunyamabanga mukuru yunganirije mu nama nshingamateka mu rwanda avuga ku ngurane igihugu caronse ivyo va- vyavugiwe mu nyigisho ubushikiranganji bujejwe ikigega n'imigambi ya leta bwahaye abagize inama nshingamateka nshasha y'u rwanda turavuga no kuri sentare nkuru y'ubucuruzi mu rwanda itaburanishije iyunguruzwa ry'urubanza ihinguriro ry'itabi rya nyakwigendera sinapol rwigara riregwamwo ku vy'uko umugwi severe ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi umenyesha ko utabajijwe kugira eh, hashingwe icibutso citiriwe kwibuka ihonyabwoko ryakorewe abahutu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri inyambeho muri komine gitega mu ntara ya gitega hamwe n'ikiganiro c'icegera c'umushikiranganji w'imigenderanire eh, ya leta zunze ubumwe za amerika ajejwe ibibazo vya afurika mushasha
mu makuru yo hirya no hino perezida trump avuga ko irani ari cyo gihugu cya mbere ku isi gifashe iterabwoba naho umufasha wa perezida trump melania trump azasura ibihugu bine bya afurika mu kwezi kuza kwa cumi
uru hamwe n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gatoyi mugume hafi y'amaradiyo yanyu duhere ku makuru rero avuga hirya no hino ku isi eh, dushikirizwa na mugenzi wa jano muri studio thomas kanini ndagushimiye fide uyu munsi perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yayoboye inama y'inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi ku cyicaro cyayo i new york leta zunze ubumwe za amerika niyo ubungubu iyobora iyi nama muri uku kwezi mu ijambo rye ryo ku ifungura ry'iyi nama perezida trump yikomye cyane irani n'ubushinwa yavuze ko irani ari cyo gihugu cya mbere ku isi gitera inkunga iterabwoba perezida trump yavuze ko igihugu cyitwara nka irani kidashobora kwemererwa gutunga intwaro za kirimbuzi kandi ko amerika izakomeza gukaza ibihano kuri irani perezida trump yareze kandi ubushinwa ko bwivanga mu matora ya amerika yo mu kwezi kwa cumi gutaha kwa cumi na kumwe gutaha yavuze ngo ntibanshaka nta nubwo bashaka ko dutsinda aya matora kubera ko ari igihe perezida wa mbere wa amerika ukosora ibitagenda neza mu bucuruzi hagati ya amerika n'ubushinwa nkabushyiraho igitsure minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'ubushinwa wang yi mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru i pyongyang nako i beijing mu mbabarire yahakanye ibirego bya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika ko ubushinwa rero burimo bwivanga mu matora ya amerika yo mu kwezi kwa cumi na kumwe gutaha perezida emmanuel macron w'ubufaransa yafashe ijambo nyuma ya trump muri iyi nama rero y'inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi ku cyicaro cyayo i new york inama yahuje abakuru b'ibihugu bagize aka kanama macron yavuze ati irani koko ntigomba kugira intwaro za kirimbuzi ariko ibihano byonyine ntibihagije yasabye kwiga imigambi yajya mu bikorwa mu gihe kirekire imigambi rero yo kubuza irani gutunga intwaro kirimbuzi guhera ku itariki ya mbere y'ukwezi gutaha kwa cumi umutegarugori wa perezida wa leta zunze ubumwe za amerika azasura ibihugu bine bya afurika ghana malawi kenya na misiri melania trump yabitangaje uyu munsi ari ku cyicaro gihoraho cya leta zunze ubumwe za amerika mu muryango w'abibumbye i new york yasobanuye ko ibi bihugu bine byatoranijwe kubera ko bikorana na usaid imishinga y'intangarugero mu nzego z'ubuvuzi n'uburezi bw'abana ibidukikije n'ubukerarugendo ni ubwa mbere melania trump azaba agiye muri afurika naho umugabo we perezida trump ntarasura afurika radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda aya makuru kandi murayakurikira no kuri facebook voa radiyo yacu no ku rubuga rwa interineti radiyo yacu voa akadomo com ishuri ry'ubuganga ryitwa london school of hygiene and tropical medicine ryo mu bwongereza ryatangaje icyegeranyo cya mbere na mbere kivuga imibare nyakuri cyangwa se ifatika yo ku ntambara y'abantu bahitanwe n'intambara muri sudani y'epfo iri shuri rero rivuga yuko abaturage barenga ibihumbi magana atatu na mirongo inani bapfuye muri iyi ntambara yatangiye mu kwezi kwa cumi na kabiri mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu iri shuri risobanura ko iyi mibare iruta kure y'abashakashatsi bakekaga kugeza iki gihe ubu bushakashatsi kandi bwatewe inkunga na leta zunze ubumwe za amerika intambara ya sudani y'epfo yatumye kandi abantu barenga miliyoni enye baba impunzi mu gihugu imbere no mu bihugu by'abaturanyi hashize ibyumweru bibiri perezida salva kiir n'umukuru w'inyeshyamba riek machar barwana bashyize umukono ku masezerano y'amahoro bemeza ko azarangiza iyi ntambara burundu umuhango wabereye addis abeba imbere ya minisitiri w'intebe wa etiyopiya abiy ahmed n'abakuru b'ibihugu bya uganda na sudani uyu munsi muri burkina faso imodoka y'abasirikare yakandagiye igisasu kirayiturikana mu ntara ya suma mu majyaruguru y'igihugu abasirikari umunani bitabye imana mu kwezi gushize abandi basirikare ba burkina faso cumi na batandatu bahitanwe n'ibitero by'intagondwa mu majyaruguru no mu burasirazuba bw'igihugu mu kwa munani kandi intagondwa zashimuse abantu batatu bakorera ikigo gicukura zahabu mu ntara ya suma umuhinde umwe umunyafurika y'epfo umwe n'umwenegihugu umwe umwenegihugu cya burkina faso burkina faso ihana imbibi na mali na niger ibihugu bibiri byugarijwe n'intagondwa n'intambara izo ntagondwa rero zirwana muri biriya bihugu uyu munsi perezida trump yatangaje ko azahura vuba aha n'umuyobozi w'ikirenga wa korea ya ruguru kim jong un yasobanuye ko guverinoma ye izatangaza mu minsi iri imbere itariki n'ahantu iyi nama yabo ya kabiri izabera mbere ye gato mike pompeo minisitiri we w'ububanyi n'amahanga yari yatangaje ko iyi nama ya kabiri hagati ya trump na kim ishobora kuzaba mu kwezi gutaha kwa cumi bwa mbere mu mateka abayobozi ba amerika na korea ya ruguru bahuye bwa mbere na mbere mu kwezi kwa gatandatu gushize i singapore bashyize umukono ku masezerano ateganya ko intwaro za kirimbuzi zose zigomba gusenywa mu kigobe cya koreya
muhandanya gukurikirana ibiganiro byacu mu kirundi n'ikinyarwanda kuri radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu rwanda ubushikiranganji bujejwe ikigega n'imigambi ya leta buvuga ko budatewe ubwoba n'imyenda igihugu gifata kuko uh, gushika ubu u rwanda rushobora kwishyura iyo myenda ivyo vyavugiwe mu nyigisho ubwo bushikiranganji bwahaye abagize inama nshingamateka bashasha ibategurira kwinjira mu kazi bindi kuri inkuru twumviriza mugenzi wacu asumutakaboye kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru abadepite baherutse kurahira batangiye guhabwa amahugurwa ku buzima bw'igihugu kuri wa gatatu abagize inteko ishinga amategeko bahawe ikiganiro na minisiteri y'imari n'igenamigambi cyibanze kuri politika ya leta yerekeranye n'imyenda igihugu cyaka imbere mu gihugu cyangwa hanze yacyo imibare itangazwa n'iyi minisiteri igaragaza ko muri uyu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi bibiri na cumi n'umunani u rwanda rwafashe umwenda wo hanze ungana na miliyari magana atatu na cumi n'umunani n'ibice icyenda naho umwenda w'imbere mu gihugu ukangana na miliyari mirongo itatu n'esheshatu n'ibice bitatu umunyamabanga mukuru wungirije mu mutwe w'abadepite bwana bashoga bernard aha yasobanuraga inzira inyurwamo kugira ngo igihugu gihabwe inguzanyo ni nyuma y'ikiganiro cyari kimaze gutangwa mu rurimi rw'icyongereza n'ikinyarwanda n'abakozi ba minisiteri y'imari aho tugeze mu myenda mu by'ukuri hatari habi kuko igihugu gifite ubushobozi bwo kwishyura batubwiye kuki igihugu gishobora gufata umwenda batubwira mu by'ukuri ko bihera muri mu igenamigambi bamara kubona ko uwo mwenda uje kugira icyo ufasha mu gushyira gahunda za leta mu bikorwa bakawufata umutwe w'abadepite usabwa gukurikirana iyo myenda kugira ngo harebwe neza niba iyo myenda yihutisha iterambere ry'igihugu impuguke mu by'ubukungu zimaze iminsi ziburira ibihugu bigize umuryango wa afurika y'uburasirazuba kurushaho kwitondera imyenda bafata bemeza ko yiyongera ku kigero kiri hejuru abahanga mu by'ubukungu basaba ibihugu kugeranya imyenda bifata n'ubushobozi bw'iby'ubukungu bwabyo bwinjiza mu isanduku y'imbere mu gihugu izi mpungenge nizo zagarutsweho n'abagize inteko ishinga amategeko bibaza ingamba zafatwa kugira ngo hirindwe ko igihugu cyashorwa mu madeni aremereye ibikorwa remezo biremereye cyane nko gukora imihanda kubaka ikibuga cy'indege ni ibikorwa biba bikeneye amafaranga menshi dukura hanze y'igihugu ubwo ndibaza ku bijyanye no kwishyura amadeni nubwo batugaragarije ko hari gahunda nziza turi muri strong policy ariko hari ibihugu duturanye byagiye bigaragara ko hari igihe ufata ideni rinini rikazatinda kurangira kandi uko ritinda niko rigenda riremerera igihugu ese hari izihe ngamba z'uko tutagwa muri icyo kibazo cyo kwishyura amadeni aremereye mwatugaragarije yuko ubu ngubu aho imyenda u rwanda hari abandi bagize inteko ishinga amategeko basanga mbere yo kwaka inguzanyo zigiye gushorwa mu mishinga hajya habanza gukorwa inyigo inoze kugira ngo hirirwe ko haguzwe amafaranga ashorwa mu mishinga itazamara kabiri uyu ni depite munyangeyo theogene harimo umushinga wa biyogazi wapfuye ubu ngubu hakozwe indi poroje ku buryo byagenda neza wari uri muri minefura bagenda baka abaturage ibihumbi ijana ijana magana abiri ngo bave muri ubwo muri uko gucana inkwi byaba bigeze hehe ikibazo cy'imishinga uko yigwa nongere ntange nk'urundi rugero nk'uriya muhanda wa muhanga karongi bavuga ko ngo waba warakoreshejwe kera ibuye ngo ryituritse nk'ubu turacyasana iyo bimeze gutyo ubwo twabigenza gute umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'imari n'igenamigambi uwera claudine yasobanuriye abagize inteko ishinga amategeko ko leta yashyizeho ingamba zo kongera ibyoherezwa mu mahanga bagabanya ibyo utumiza uyu muyobozi avuga ko biri mu rwego rwo kongera amadovize yinjira mu gihugu umunyamabanga wa leta muri iyi minisiteri asobanura ko kugeza ubu u rwanda rukiri mu murongo mwiza w'inguzanyo rwaka mu mahanga ko nta mpungenge zikwiye kubaho ikijyanye na na na loans u rwanda rwagiye rufata turacyari muri limit ariko nanone ntabwo twavuga ngo twageze iyo tujya nk'u rwanda twe ni igiki dushobora gushora mu mahanga ese ni igiki twe twatanga ese twakoresha izo opportunity gute kugira ngo dushobore kuba twaridusinga iyo deficit gufata umwanzuro wo kuguza miliyoni zirenga magana abiri z'amadolari y'amerika mu kigega mpuzamahanga cy'imari fmi byari biturutse ku igabanuka ry'amadovize mu kigega cy'u rwanda impuguke mu by'ubukungu zisobanura ko ibishobora kurengera ubukungu bw'ibihugu by'akarere kagize umuryango wa afurika y'uburasirazuba ngo ari ukwirinda inguzanyo z'igihe gito bafata inguzanyo z'urwunguko ruto ndetse hakongerwa umubare w'abasora kandi ibi byose bikanajyana no kongera ingano y'ibyoherezwa mu mahanga asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumta kuri iyo nkuru mu rwanda kandi umucamanza wa sentare nkuru y'ubucuruzi ntiyaburanishije iyunguruzwa ry'urubanza ihinguriro ry'itabi rya nyakwigendera sinapol rwigara riregamwo ikigo cy'igihugu cy'amatagisi n'amakori kurugereka ko amakori murengera mu buryo butandukanye n'amategeko ni inkuru ya mugenzi wacu eric bagira ubusa umucamanza mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi yatangiye yibutsa ababuranyi bombi imiterere y'urubanza rw'ubujurire uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera sinapolo rwigara ruregamo ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro kurugerekaho imisoro rw'iti y'umurengera uruganda rw'itabi rwa rwigara ruraregera kugerekwaho umusoro w'umurengera mu buryo bunyuranije n'amategeko kuko ruvuga ko byakozwe mu buryo buhutiyeho nta nteguza ruraregera kwishyurwa igihombo rwatejwe n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro ruraregera kandi kwishyura amafaranga y'ikurikirana rubanza n'igihembo cy'umunyamategeko uburanura urubanza ikigo rwanda reveni otoriti muri uru rubanza cyatanze inzitizi zo kutakira ikirego ari nazo ziyihariye iburanisha rya none abanyamategeko bahagarariye ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro barimo metre clement gatera babwira urukiko ko uruganda rw'itabi rwa rwigara premier tobacco company limited rwatanze ikirego mu mpitagihe bisunze ingingo z'amategeko babwiye urukiko ko utishimiye icyemezo cy'umucamanza wa mbere akijurira mu gihe cy'ukwezi mu gihe urukiko rw'ubucuruzi rwaciye urubanza ku itariki ya cumi n'eshatu z'ukwezi kwa kane uyu mwaka uruganda rukajurira ku itariki ya cumi n'eshatu z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka metre janvier rwagatare wunganira uruganda ptc we arasanga hatarabayeho ubukererwe kuko ngo n'ikimenyimenya umwanditsi w'urukiko yakiriye ikirego byubahirije amategeko yavuze ko iyo biza kuba binyuranije n'itegeko kitagombaga kwakirwa nawe yisunze ingingo z'amategeko metre rwagatare yavuze ko iyo umwanditsi w'urukiko asanze harabayeho ubukererwe ku muburanyi biba ngombwa ko akora icyemezo mu nyandiko kigaragaza impamvu atakira icyo kirego yavuze ko iyo rwanda reveni otoriti isanga yararenganijwe ari butakambire perezida w'urukiko mu nyandiko kandi ko muri icyo gihe icyemezo cya perezida w'urukiko afashe kitajurirwa bityo agasanga inzitizi y'abunganira rwanda reveni otoriti nta reme ifite kandi ko nta n'uburenganzira bwo kuyizanira inteko iburanisha cyane ko ngo urukiko rw'ikirenga rwatanzeho umurongo abahagarariye ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro babwiye urukiko ko icyemezo cy'umwanditsi w'urukiko batakimenyeshejwe muri sisiteme y'urukiko bahuriraho bahanahana amakuru abanyamategeko b'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro kandi baravuga ko habayeho gusesengura nabi amategeko atomora igihe cya nyacyo uregera urukiko yagombye kubikorera mu mpera za bibiri na cumi na karindwi nibwo ubuyobozi bw'uruganda rw'itabi rwa rwigara bwandikiye komiseri mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro w'umutakambira nk'uko umucamanza yabivuze ngo yige ku kibazo cyo kugerekwaho imisoro w'umurengera kandi komiseri mukuru ngo yasubije ko ubusabe bwabo nta shingiro bufite kuri iyi ngingo umucamanza yibukije ababuranyi bombi ko umusoreshwa utishimiye icyemezo cya komiseri mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro agomba kukiregera mu rukiko mu gihe kitarenze iminsi mirongo itatu ahereye igihe yakimenyeshejwe aha havutse impaka ndende zateye umucamanza gutegeka ko impande zombi zazihagarika kuko yasangaga zimwe zisa naho ntacyo zifasha ikigo rwanda reveni otoriti cyasubije uruganda rw'itabi rwa rwigara mu nyandiko mu butumwa bwanyujijwe mu iposita abahagarariye iki kigo bakavuga ko ku munsi ibaruwa ya komiseri yagejejwe mu iposita inshingano ze zo gusubiza umusoreshwa muri uru rubanza ariwe ptc uruganda rw'itabi rwa rwigara zari zirangiriye aho ubunganira uruganda rw'itabi rwa rwigara ariko akabisobanura ukundi aravuga ko umusoreshwa aregera urukiko iyo amaze kugezwaho n'iposita icyemezo cya komiseri mukuru w'ikigo cy'imisoro yibukije ko ari nayo mpamvu hashyizweho ibitabo by'iposita bandikamo uwafashe ubutumwa bwe yibukije kandi ko uwanze gushyikirizwa ubutumwa bwe bidasobanura ko butamugezeho ko ahubwo muri icyo gihe iposita ikora inyandiko mvugo igaragaza ko yabwanze nyir'ukubwohereza akazi ke kakaba karangiye avuga ko igisubizo cya komiseri mukuru uruganda rwo kwa rwigara rwakigejejweho n'iposita ku itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa cumi bibiri na cumi na karindwi babona gutangira kuregera urukiko uru rubanza uruganda rw'itabi rwa rwigara ruriho rurega ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro kurugerekaho umusoro w'umurengera mu buryo bunyuranije n'amategeko mu gihe hari urundi rubanza bibangikanye ariko noneho rwanda revenue authority iregama abanyamigabane b'uruganda rw'itabi rwa rwigara kugira uruhare mu micungire mibi yatumye ngo rutishyura imisoro ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro cyishyuza uruganda rw'itabi rwa rwigara akayabo gakaba kaba miliyari esheshatu z'amafaranga n'imisoro umuryango wa nyakwigendera sinaporo rwigara utemera ukavuga ko ishingiye kuri politiki ntibiramenyekana uko uru rubanza ruzarangira ariko hari bimwe mu bibazo by'ingutu bitabura kwibazwa kuba mu ntangiriro z'uyu mwaka leta y'u rwanda yaratangiye gufata umwanzuro wo guteza mu cyamu na rimwe mu mitungo ya rwigara mu buryo ba nyirayo bita ubusahuzi bwisunze amategeko kandi ikirego cyari mu rukiko bibaye ngombwa ko abarega batsinda leta byazarangira bite ibyamaze gukorwa byazaba imfabusa nk'uko abo kwa rwigara babivuga cyangwa byazaba ibindi aha hari mu kwa gatatu uyu mwaka umwari w'amahoro ane rwigara uhagarariye ibikorwa by'ubucuruzi byo kwa rwigara byibutsa metere vedaste habimana wari ukuriye cyamunara ya sitoke y'itabi y'uruganda rwabo nk'uko nka mbere hose nta kintu muri gukora gikurikije amategeko iyi gahunda ya cyamunara iri mu rukiko murabizi ndetse uyu munsi saa munani hari urukiko hari urubanza rujyanye n'iyi cyamunara murabizi ko twatanze ikirego cyihuse baduhaye uyu munsi rero saa munani nanone kubera ko ari cyamunara ya mbere murabizi ko mu mategeko nyir'ibi yemerewe kwanga igiciro niba kitamushimishije twebwe rero nk'umuryango wa rwigara iki giciro cya miliyoni magana atanu na cumi n'ebyiri turacyanze namwe murabizi amategeko murayazi nubwo ari ukuyirengagiza kose amategeko murayazi mushobora kubyanga ariko nanone ntacyo bimaze kubera ko muri kwica amategeko nk'uko mwabikoze kuva ibintu byose bigitangira iyo cyamunara ishojwe uyifiteho ikibazo wese n'ahandi ageretse mu rukiko urukiko narwo dosiye yacu irarufite nababwiye ko ari uyu munsi saa munani terebye wabivuze nabyumva uri kumbwira ngo bijyane mu rukiko ntasunika bijyane mu rukiko cyane cyane
imana ibababarire imana ibababarire kuko mutazi ibyo muri gukora kugeza ubu uruganda rw'itabi rwa rwigara rumaze umwaka usaga ruhagaritse imirimo yarwo bivuga ko rwinjizaga miliyoni magana atatu z'amafaranga nk'umusoro wa buri kwezi umucamanza azasoma icyemezo kuri izi nzitizi ku itariki eshanu z'ukwezi kwa cumi uyu mwaka aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
ibiganiro byacu byo kuri iyi saha birabandanya kuri radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda umugwi severe ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi umenyesha ko utabajijwe kugira hashingwe icibutso citiriwe kwibuka ihonyabwoko ryakorewe abahutu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri inyambeho muri komine gitega intara ya gitega musenyeri jean louis nahimana ayoboye uyo mugwi yemeza ko kugira hemegwe ihonyabwoko ari ibitegerezwa gukurikizwa kuko atawicira urubanza ibindi kuri iyi nkuru twumvirize mugenzi wacu remonze imana musenyeri jean louis nahimana arongoye umugwi severe ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi amenyesha ko umugwi arongoye utigeze ugishwa inama cyangwa ubazwe mu gushinga icibutso ku musozi wa nyambeho muri komine giheta intara n'igitega uyu arongoye umugwi ujejwe gutohoza ivyashikiye abarundi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana cenda na mirongo itandatu na rimwe gushika mu mwaka wa bibiri n'umunani yemeza ko gushinga ico cibutso habaye kwihenda no guhonyanga amategeko nta ruhara tubifisemo nta wigeze gisha inama icya kabiri nacyo ni uko kugira ngo hemezwe icese y'uko mu gihugu habaye honyabwoko birafise inzira bicamo kugira ngo habe honyabwoko ni uko haba habaye icyifuzo cyo kuzimanganya ubwoko ibyo rero ntawe byemeza ubu kuko ntawe urabitohoza agahaze aho iwacu iyo hageze ko umuntu ashyira mu kibanza ikimenyetso nk'icyo ni uko iyo umuntu ariko arasaba ko atunganirizwa ntashobora guca yicira urubanza wenyine ntawe ushobora kuba pati yongera abe juje mu rubanza rumwerekeye jean louis nahimana avuga ko adatahura ingene hari abihuta bagatanga kumenya ibyabaye umugwi washinzwe igikorwa cyo kubitohoza uwarongoye severe asaba ababuze kwirinda kugwa mu mitego kuko mu mahano yashikiye uburundi amoko yose yabuze mu gihe rero uyu mugwi uriho uri kurakora iyo ngwano sinumva iciri kiraberaho turacari ku kivi nk'ubu zirindwi na kabiri ubwo nyene bose baca bumva ko ari abahutu bahohotewe ariko baribagira ko iki kiyaya cimbo hariho n'abatutsi bishwe bisigura ko utovuga yuko irindwi na kabiri hapfuye ubwoko bumwe ngarutse mirongo icenda na gatatu naho nyene nuko nyene uvuze uwo mwaka hariho abashaka kuca bumva ko ari abatutsi bonyene baraye ko atari ubwoko bumwe si abatutsi bonyene bapfuye mu nama n'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike umuhuza w'abarundi eduard nduwimana abajijwe kuri ico cibutso yemeza ko ivyo biriko birakorwa ataco biza gufasha mu kunywanisha abarundi nduwimana yishimikiza amategeko agenga umugwi severe wo kurondera ukuri no kunywanisha abarundi kugira yemeze ko akwiye gushingwa icibutso kimwe gusa nyimba nibuka neza amategeko agenga severe haravuga ko hazoba icibutso rusange gihurirwa ko n'abarundi bose bagize ibyago n'ingorane kugira ngo twirinde yuko umwe wese yogenda agira ikiwe uwundi akiwe uwundi akiwe aronibaza yuko by'ukuri nk'ibiriko birabya bikwiye kurindira severe igatanga icegeranyo hanyuma ikagira rekomandasiyo imbere yo kuraba yuko mbega waba icibutso cy'abapfuye mirongo irindwi na kabiri ibyoheza bikagenda gute mugabo bamwe bose bagiye bashaka kugira ibyabo abandi ibyabo bishobora gutuma otisi sosiyale ihungabana kandi twari twifuza yuko by'ukuri abarundi bokomeza amahoro n'umwumvikano umuhuza w'abarundi n'ahatavuga icyo agiye gukora kugira amategeko akurikizwe yemeza ko ibyabaye bibabaje ariko atavyokorwa kugira bibandanye bicanishamwo abarundi ahubwo hoshirwa imbere ibituma abarundi banywana byacitse byarashyitse kandi birababaje kandi twese ni ngombwa yuko tuja muri logike yo kugira tuti ntibize bisubire kandi kubera ntibize bisubire icibutso coza kirabitwibutsa kirakenewe ngo kibe icibutso rusange twese dushobora guhurirako icibutso rero kirashobora gufasha kugira ngo abantu bagume babona bati ibintu vyarabaye ni bibi ntibize bisubire mugabo ni byiza yuko bwiza ikaba icibutso rusange ivyapa vy'icibutso co kwibuka ubwicanyi bwakorewe abahutu muri komine giheta byatanguye gushingwa mu mpera z'indwi heze mu gihe inkuru ziva mu runani rw'amashirahamwe y'abahutu bacitse ku icumu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana cenda na mirongo irindwi na kabiri zemeza ko iciyumviro n'ibikorwa vyo kuraba no gutunganya hazoshingwa ivyo vyapa n'icibutso vyatangujwe mu kwezi kwa kane bibiri na cumi n'umunani i bujumbura remunzimana ijwi rya amerika turagushimire makuru iyo nkuru mu Burundi kandi musitantiri wa komine Gitega aremeza neza ko imyiteguro yo gutegura igisagara ca Gitega kusoho kwakira umugwa mukuru w'ivya politike kigeze kure ni mu gihe yamara bamwe n'abandi babona ko impinga ikiri ndende ku bijanye n'inyubako amabarabara y'imigenderanire hagati y'amakasiye n'umuco ku mabarabara makuru makuru musitantiri wa Gitega avuga ko haba inyubako haba amatara yo ku mabarabara byose biriko birakorwa ndetse n'inama nkenguzamateka ikaba yimirije kwimukira mu gisagara ca Gitega ibindi twumvirize umenyesha makuru wacu Fidel Antoine Sabimana mu kiganiro umusanera wa komine gitega valentine ayimana yahaye abamenyeshamakuru kuno wa kabiri avuga ko imyiteguro yo kwakira umugwa mukuru wa politike iri kigenda neza ku mpande zose yatanguye avuga ku bijyanye n'amabarabara aca hirya no hino mu gisagara hagati mu bajejwe amabarabara ubu baramaze gusinya amasezerano n'ishyirahamwe rizakora ayo mabarabara ryose soje ya sato tuzigiye ko urumva bigomba bitanga rigomba batangura ibyo bikorwa amabarabara azokorwa naho ni menshi ni ibirometero bishika cenda birenga n'imetero amajana nk'ane azokorwa y'amakaburimbi ubwa mbere hariho amabarabara ariyo ari barabara izotuma mu gisagara ata miduga minini minini hagaruka rirenganije hariya kuri parking de kamyoru rigaca muri bwoga no kwibuka rigaca riserukira kuri iza rigaca kuri parking de kamyoru amataka bizogaruka ngani nini naho ku bijyanye no kubonesha kuri ayo mabarabara mu masaha y'ijoro musantere wa komine gitega valentine ayimana avuga ko ibyo bikorwa byaheze twaratanguje umugambi wo gushyiraho amatara y'izuba ashobora kubonesha ibibanza bimwe bimwe kugira igisagara kibone ni umugambi munini cyane ku masezerano dufitanye n'ishyirahamwe ririko rirabikora yitwa gigawati global ni amasezerano rero ari ku myaka itatu ni ukuvuga yuko ibi twakoze rero ni intango iyi faze rero ni faze twise do demonstration tukaba twizigiye ko tugiye ko mu minsi no kubandanya kugira ngo ibibanza byose twidantifiye bikenewe tuzobishiremo ayo matara kubibaza ko ayo matara akoresha imishwarara y'izuba azohava yibwa nk'uko byabaye mu gisagara ca bujumbura musantere wa gitega agira ati icya mbere nobabwira ni uko nobaremesha aya matara bashizeho ntiyibwa kuko nta gipande na kimwe kidakorana n'ikindi ni ukuvuga ukuye ko ikimanyu kimwe ukijanye uzoba uri umwononyi gusa ntushobora kugishyira ahandi ugikoreshe ico ni kimwe kigira kabiri nuko twagize sensibilisation twagikoranye n'inzego z'intwaro hasi z'igipolisi kugira umwe wese acungene n'ubuzorigonga azotegerezwa guca ririha kandi n'itara rirazimvye kuko rirashitse hafi miliyoni zibiri rimwe ni ukuvuga yuko uzorigonga azoba ziko aca duharura miliyoni zibiri kugira dushireho irindi kubifuza kubonesha impande y'impango zabo bakoresha ayo matara akoresha imishwara y'izuba valentine ayimana avuga ko bukwitura komine umuntu wese abyipfuza ashobora kwegera komine tukamufasha kumuhamagarira ujya mu ntori karabidukorera kuko nabwiye ko dufitaniye kontara y'imyaka itatu ni ukuvuga rero aho hose tubwiye tuti ubu arabyipfuza bashobora kumukorera arashobora kubikora kandi binyarutse kandi bakamugirira ibintu byiza swiva ubuhinga yipfuza nuko byogera mu nzego zimwe zimwe z'igihugu zikomeye bavuga ko bo batazorindira ku itegeko ryemeza iyimurirwa ry'umugwa mukuru wa politike mu gisagara ca gitega kugira ngo bimuke baje gukorera igitega reveriyano ndikuriyo umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi wavuga ko uno mwaka utazohera inama nkenguzamateka itimukiye gukora mu gisagara ca gitega inama nkenguzamateka turapanze mu gisagara ku kwezi turiha miliyoni hafi mirongo ibiri na zibiri aho dupanze mu gihe tarubaka murazi ko ari ibikorwa vyo kurondera uburyo bwo kubaka ngaho igitega hari inyabututsi niho baduhaye ikibanza kandi na leta muri conseil des ministres bamaze kugitangaza yuko ari ikibanza kizokorerwamo ibikorwa vya leta turamaze kugirana amanama n'amanyeneho kugira ngo babategurire amaindaminization muga mu kurindira twege dukose cyo tuba turaje hanyuma ikindi nacyo abakenguza amateka munazi batowe n'abene gihugu iyo abene gihugu nabo bamaze kumva ikintu kizoba utagishyize mu ngiro baragutoye bacatanga kwinuba umukuru w'igihugu yavuze ibi nabo ngo ntagomba kubikora hajya rero cyo twege icyo umukuru w'igihugu avuze tubifate nk'itegeko Venamani Rambona uramatari w'intara Gitega mu manama y'amagirisha imvukira z'intara ya Gitega yama yabahamagariye kuza kubaka inyubako z'akarorero kugira ngo igisagara kiboneke neza igitega Fidel Antoine Sayimana kubw'ijwi rya Amerika
mu kanya gatoya turasezerana amakuru n'ibiganiro tuba tubafite kuri iyi saha yamara imbere yaho reka mugenzi wanje Thomas Kamirinda siba bibutse ingingo nkuru nkuruza amakuru yabashikirije urakoze Fide Irani nicyo gihugu cya mbere ku isi gitera inkunga iterabwoba naho ubushinwa burivanga mu matora y'Amerika yo mu kwezi kwa cumi gutaha ni perezida donald trump watanze ibyo birego mu nteko ishinzwe umutekano ku isi i new york ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye guhera ku itariki ya mbere y'ukwezi gutaha kwa cumi umutegarugori wa perezida trump azasura ibihugu bine bya afurika ghana malawi kenya na misiri melania trump yabitangaje uyu munsi uyu munsi kandi muri burkina faso imodokari y'abasirikare ya- yaturikanye n'igisasu abasirikare umunani barapfa amakuru rero n'ibiganiro tuba tubafite kuri iyi saha nihaga- niho bigarukiye dushimiye enjeniyeri yadufashije ku buhinga bw'ibyuma na fatuwari maskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguri uwabihagarikiye ni frederic nkundikije kuri mikoro ari kumwe nanje fide niyo ngabo na thomas kamirindi mugire rero ibihe byiza tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu mu kirundi n'ikinyarwanda kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika